me, hold me, girl. Give me love, give me, give me well.
Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika. radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri. Mu Rwanda turi kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo Ijwi ry'Amerika. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo Ijwi riyobora. abadukurikira kuri interineti namwe mudusange kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu bwakeye neza nshuti muduteze amatwi ni eugenia mukankusi basuhuza kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu bya mu gitondo ejo wari umunsi udasanzwe abakristu baraye bizihije ivuka ry'umucunguzi yezu kristu umunsi wa noheli uyu munsi radiyo yanyu irakomeza kubatangira intashyo twongeye kubifuriza noheli nziza noheli nziza kuri mwe mwese mudukurikiye muri uyu mwanya aho muherereye hose abatuye mu ntara zose z'u rwanda iz'uburundi muri repubulika ya demokarasi ya kongo tubifurije noheli nziza mwe muri zareka muri malawi kakuma muri kenya rusaka muri zambia namwe muri muri tanzania tutibagiwe n'abandi mu zindi nkambi n'abadukurikira ku migabane yose y'isi mwese mu izina ryanjye bwite n'irya bagenzi banjye kuri radiyo yanyu mukunda ijwi rya amerika mbifurije noheli nziza
Merry Christmas!
Merry Christmas. Merry Christmas to everyone.
Merry Christmas!
Christmas on the square, everybody's there. Laughing, singing, bells are ringing, snow is in the air. Carolers singing, gifts exchange, lovers walk in pairs. Trees aglow and mistletoe, it's Christmas on the square.
Christmas on the square. Catch me if you dare. Running frantic, playful antics, jokesters everywhere.
Streets alive with snowball fights, you better duck.
Beware.
Friends and neighbors, cutting capers, Christmas on the square. Together as each year we joyfully meet here to celebrate family and friends. And we all stick together no matter whatever. It's a wonderful town we live in. Howdy, friends. Christmas on the square. Nothing ordinary.
It's a holly dolly Christmas folly. I had to get that in there.
Why not? Coats and hats and such as that, and thermal underwear. Scarves and sweaters, furs and feathers, Christmas on the square.
Oh, boys, I know you are blazing. Yee-haw. Oh, you're always fiddling around down here. Well, all this celebrating, all this music and dancing making me hungry.
There's turkey and stuffing.
ndibutse ko iyi mwumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro cyihariye ku munsi wa noheli umunsi abakristu hirya no hino ku isi bibuka ivuka rya yezu kristu nizeye ko mwawiteguye neza uko mubishoboye nubwo wongeye kuba isi yose yugarijwe n'icyorezo cya virusi ya korona kiragenda cyihinduranya mwihangane mukomere nta mvura idahita ariko ntimwibagirwe ko buri wese afite uruhare mu kukirwanya si abayobozi gusa si abaganga gusa ahubwo nawe waba muto cyangwa mukuru ufite uruhare rukomeye wubahiriza inama z'abayobozi n'iz'abaganga abarwayi namwe aho muri hose mwaba muri mu rugo cyangwa mu bitaro mukomere kandi mukire vuba maze ubunani bwo buzabasange mu rugo sibyo mu kanya turabagezaho intashyo z'abakunzi b'ijwi rya amerika batunyujijeho muri ibi bihe aho bigoye kugera ku nshuti n'abavandimwe kubera ingamba zikaze ibihugu hirya no hino ku isi bigenda bifata mu guhangana n'icyo cyorezo cyugarije isi kuva mu mwaka ushize ibyo ari byo byose radiyo yanyu yabashije kugera hirya no hino yakira ubutumwa butandukanye mu kanya gato turabagezaho intashyo bagenzi banjye babashije gukusanya hirya no hino aho bashoboye kugera ndabibashimiye byimazeyo nawe ariko twibutse ko ushobora kugera kuri radiyo yawe igihe icyo ari cyo cyose kandi ntawuguheza ushobora no kwifashisha facebook yacu ugatashya inshuti n'abavandimwe reka tubagezeho zimwe mu ntashyo zanyu ku murongo wa telefoni turi kumwe na leonce nitunga leonce amahoro amahoro n'amahoro n'amahoro turashima namwe ngaho ma- muri studio za ijwi rya amerika niba muguwe neza turi aho tumeze neza agakonje karahari n'ahangaha muri amerika ariko ubususuruke bwa noheli nabwo bwatangiye kutugeraho aho i bujumbura mumeze mute
cyane cyane reka ngaho i bujumbura ni sawa sirikirasi y'abantu baha n'aha barondera utuntu dutandukanye nyine two gushobora kwifashisha muri noheli byo bukera ni neza cyane akavura kariho karagwa gake gake nyine niba ko ari umuhezagiro w'imana imikeke imikeke nayo yabonetse
imikeke n'indagara byose birahari nta kwidoga ni uko ni uko ni uko ni uko ubwo rero Ibyo- watwandikiye wifuza gusuhuza no gutashya inshuti n'abavandimwe kuri iyi minsi mikuru ya noheli no kurangiza umwaka dutangira undi ijambo ni iryawe Eh, murakoze cyane ndabashimire cyane by'umwihariko reka mbanze by'umwihariko gutasha umuryango wanje abo tuvukana papa na mama nce nongera ndamutse onke wanje ari muri tanzania nce nongera ndamutse inshuti zanjye ziri ngaho muri kenya thierry vianney elvisi ah, n'abandi bose nashobora kuvuga ku mazina na n'uri ngaho muri muri zambia yitwa diego aryo tumutazira ati rero sarabatasha mwese cenza kuba turi kumwe ngaho i bujumbura claude akorera mu kanyosha yambu bwinshi noheli nziza semva ngacu nja mu kinindo hafi yanje ya homba mbwire uwo bitwa tesiporo na jonathan ati yambu bwinshi njene ndamutsa na mukuru wanje aba mu kamenge ati ndabaramutsa cane n'abandi bose baba banze ku izina ryanje tutibagiye reveri igitega bose ti yambukirana abatasha bifuza n'umwaka mushasha mwiza na noheli nziza ni uko ni uko namwebwe nyene mwashoboye kunyakura ndabashimire cane ubwe neza imana ibandanye ibahezagira ndabifuza umwaka mushasha na noheli nziza ni uko ni uko rwose leonce natwe tukwifurije umwaka mushya muhire na noheli nziza ariko se utaraducika aho ngaho i bujumbura hakora iki leonce
Ah, ndakora imirimo ya misi yose ya bizinesi y'ubudandaji Mm, budandaji burimo buragenda muri iki gihe cy'iminsi mikuru
Oh, turashima baraza nyene bivanye ni oh, muri make novuga yuko mwino minsi mikuru umuntu avuga ati omwe baraza Mm, reka rero natwe tukwifurize kugubwa neza urangiza umwaka utangira n'undi mu mahoro ukomeze kugira ibihe byiza aho ngaho i bujumbura mu burundi sawa namwe murakoze cyane ndabashimiye ndikumana costa ikaze mu kiganiro muri isanga ndikumana we murakoze cyane uherereye hehe mu burundi aho?
njye ndi mu burundi muri- mu ntara ya kirundo muri komine ya bugabira neza na neza ku mutumba wa rugari asa ntibisanzwe nyine kubera umunsi mukuru ugeze ata kintu nyine turabona mu bwoko bacu b'amahoro turashima uwiteka harabura iki se harabura iki kuri noheli ngo abantu bishime ngo mususuruke rwose
harabura nyine amafaranga kubera imyaka itarera nyine ahantu hamwe hamwe nyine tugejeje ibice bimwe bimwe nk'ahantu hashoboye kuba hogwa imvura
umunyamakuru wacu uri i kigali mu rwanda yatubwiye ko muri ako karere gahana imbibe na za kirundo izuba ryavuye cyane naho mu burundi ryarahageze Ese ryarahageze nyine mu kirundo cyane cyane muri busoni na bugabira nyine izuba ryaraje
Mm. uko biri kose nizere ko muri bwisuganye ndumva hari agakoko kavuga hirya yawe ndizera ko ubwo muri buze kureba uko mukagenza Muka- mu- mu- mugakozamo n'ubugari mukareba ko iyi noheli yagenda neza uko biri kose nyine tuzo- tuzoraba nyine uko biri kose nyine dusorome imboga hama nyene turabe nyene tugure ubugari hama nyene dutegure nyene tujye ahasigaye tujye gusenga nta bindi nta bindi ngaho rero reka nguhe umwanya utashye inshuti n'abavandimwe nk'uko washakaga kubikora murakoze cyane yego ye tangira
ndatanga famille yanjye na cyane cyane umubyeyi wanjye witwa bigiyimana shari bigiyimana shari hamwe na mukuru wanjye eh, yitwa kamagana generoza hamwe na na- na ndayishimiye jandoge hamwe na sanzimana jane promusiyoni na benimana joseline na na nyakiza inosa hamwe n'abana bose tubyinanye hamwe n'abandi bose ku izina rya jamari bo ngaha mu rugasa hamwe n'abandi bose tuba twariganye ku isi ya kominari bugabire jean ndikumana rero ukunze kwitwa costa reka ngushimire cyane ukomeze kugira noheli nziza kandi n'umwaka mushya uzakubere mwiza murakoze cyane wa twese Yego.
abasabira indirimbo iyo ari yo yose nyine y'imana muyibampere kandi bakomeze kugubwa neza yego rwose komera cyane turayigushakira radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc noneho tujye muri zambia twakire noel eh, nzisabira bwana noel eh, mwaka bwanji tuna bwanjye muri bwino ku zambia
turi bwino amakuru amakuru
ni amahoro turashima namwe yego tumeze amerika Eh, tumeze neza rwose aho rero muri zambia uruherereye hehe mu kihe gice
Ah, ndi ndi kuri katikari mu rusaka Oh, genzi mu gace ka ari karitsiye yitwa esoperi kuri shingiro tanu aho rero i rusaka bimeze bite murimo muratigita noheli yabagezeho
Ah, ndabona noweli yatugezeho bariko bariteguranye umunsi mukuru wa noweli abana eka no kuryoherwa nyene bigira umunsi mukuru Mm, kuno musanze rero nasanze rero bawuhimbaza buri munsi nyine ubona biba bikomeye cyane Eh, n'ababyeyi barabafasha nyine mu kubagura utuntu tu- tu- tujyanye n'umunsi mukuru nk'uduhuzu n'utundi nyine twiryohera nyine iba amapurizo n'ibiki ndabona zabaye byinshi uno munsi hanyuma rero ntagutindiye wowe mu muryango wawe noheli n'umwaka mushya murabyitegura mute mwe- mwabyakiriye mute umuryango wacu by'umuryango wanjye uri mu burundi yego aho bita mucamuzo ikigamba rero nk'uko nari nabandikiye nari nifuje nyine kubatashya kuko nari numva ndabakumbuye cyane bwa mbere na mbere nari ntangiye gutashya nyine abavukanyi ababyeyi ati arabatahije cyane n'aho abaheruka kera eh, abo tuvukana bari igitega mu ruyigi ubujumbura eka n'ahandi hose aratahirwa cyane ati mugire umunsi mukuru witwa noheli nziza
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro cyihariye kuri noheli abanywanyi bacu mu burundi nongere mbifuriza noheli nziza kuva mu kirundo kugera makamba kibitoke kugera cankuzo n'ahandi mu ntara zose z'igihugu inshuti zacu namwe mudukurikira mu ntara zose z'u rwanda kuva mu burasirazuba kugera mu burengero bwaryo mu majyaruguru no mu majyepfo mwese noheli nziza aka karirimbo kabagwe neza
Say radiyo yanyu ijwi ry'amerika kuri uyu munsi twabateguriye ikiganiro cyihariye ku munsi w'ivuka ry'umukiza yezu kirisitu cyangwa yesu kirisitu twongere tubifurize kugira ibihe byiza ngizi n'izindi ntashyo abanyamakuru banyu bakiriye mwe mu gikanguka ubu muri kumwe na radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda noheli nziza mwese twongere tubagezeho intashyo zakiriwe n'abanyamakuru ba radiyo yanyu jewe ku izina ryanjye banyita habarwira abduri batazira mugarara nkaba mba mu ikambi ya rusenda mu iviraje ya mbere buroke disi purasera senke nkaba nifurije umunsi mukuru mwiza umugore wanjye n'abana banjye bukuru na butoyi n'uwo bita kinsasa yatanguriye kuvuka kwanza bukuru na butoyi nkaba nifurije uwundi mukuru- umunsi mukuru mwiza bukuru na, nani siriyake na kome bi- bari hehe mu ikomine gasogwe nanjye niho mvuka nkaba ndabifurije umunsi mukuru mwiza imana ibahezagire na victoire nkabamba mu rusenda muri repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo nifurije noheli nziza n'ubunandi umuryango wa muhitira edouard uri muri komine ya mutambo eh, urimwo muhitira lambert n'umufasha wiwe edisa ukaba nifurije kandi eh, bunani nizo na noheli eh, muhitira pascal nicola na eh, joseph muhitira martin ak- enjeniyeri akora muri ire morisi n'umufasha wiwe renirida wo muri komine jansoro konsabure wa jebu gitega nkifuriza kandi umunsi mwiza wa noheli na bunandi padiri mukuru wa shemisheri bujumbura jewe nitwa gasirida minani mba mu ikambi ya rusenda muri konko ndagomba rero kutasha imiryango yanje abana banje niyo ndereye mpawe n'imana ndagomba kumutasha na ndi uw'imana n'aho ari hose ngomba kumutasha na na kayo yasimeho ndagomba kumutasha Ndamwi- ndabipfuriza mbonane umwaka mushasha mwiza ndacyariho nitwa Igiraneza liliane nkabamba muri kongo site ya rusenda nipfurije umunsi mukuru wa noheli na bonani kupanga ari mu- ari mu ki- ari mu kibitoki nkaba nipfurije n'umugore n'umugore yazanye bagiye ubunane bwiza na noheli nkaba nayije yishyura ari yo nyine mu rugo mbese nzi ko baba bakiri kumwe na papa na nyina wiwe na se wiwe n'abagenzi banjye bari iyo mu rugombo mama yitwa munezero esperance muto yanjye umwe yitwa Dr. christine jewe nitwa ngendakumana silivana nkaba mvuka mu ntara ya gitega komine makebuko ndatahije basaza banje sindamwizeye Se- saluvatori serafina na mama wanje gakobwa marisiyane na mutoyi wanje nizigimana beatirisa ni ukuri nkaba ndabatahije n'abana banje bose nasiziyo mu bantahirize yego nashaka ndabipfuriza umwaka mushasha kuko ahantu turi haragoye kugira ngo tuze tudahunguwe turiko turipfuza ko twoza duhunguwe tugasubira mu gihugu cyacu cy'amavukiro ni ukuri turabakumbuye cyane kandi turabatasha mugire umunsi mukuru mwiza Jeri ndiko Josemana Omari watazira makizari wa mvuka muri komine Muhuta Ah, jone gitaza waba handimukiye kutuma ndibaza ndi ngaha fizi murongwe ubuhungiro nkaba ndifuza kubaramutsa nibe bisasa tugezemwo hama nkaba ndamutsa mawe yitwa singira nkabo Arufosina nkaba ndifuza kuramutsa bufere wanje bamuka Yesu kwa Mariko nkaba ndifuza kuramutsa musikanzi yitwa Peri nkaba ndifuza kuramutsa nabyo bibanze bikwa mugisa hama nkase ndifuza kuramutsa buf- bufuri wanze bamugitaza umure umu mudevandiste nitwa bukuru samuel mba mu nkambi ya rusenda ndipfurije umuryango wanje mudima mudima dehodora umugenzi wanje w'umugore n'abana banje na karita na simeho na protazi na bonito na variso na misheri je ndi mu nkambi ya rusenda ni jewe ndabipfurije umunsi mwiza wa noheli na bonane ni jewe dusabe shariroti ndi mu- ndi mu nkambi yo mu murongwe nashatse kubifuriza umwaka mwiza gahungu jeremi ndi mukazana wiwe ndi muri nkambi ya murongwe ndabifurije bonane nziza umwaka mushasha mwiza na yuriyana ndatahije na na kadona na rama na basaza nje bose ndabifurije umwaka mushasha ndi mu nkambi ya murongwe ni jewe nyina wabambabazi ndabifurije kugira ngo mugire umunsi mwiza nifurije muzona b'amahungu bose bagire umunsi mukuru mwiza Eh, nitwa ndamahungiro sumayiri ndi mu nkambi yo mu murongwe ndashaka gutasha butoyi ndashaka gutasha korodine bari muri mu rugombo ibarabara rya mbere rya- rya- rya mbere rya rumashana bose ndabifi- ndabifurije umunsi mwiza umunsi mukuru w'umwaka mushasha bose ndabatahije tubwire umunsi mukuru w'umwaka mushasha twese
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dukomeje intashyo za noheli nitwa bazi kijyoma nkora nifuriza abantu batuye mu mujyi wa kigali nyine harimo boneri hakazamo angelique n'abandi mbega bo mu mujyi wa kigali hari akantu se kadasanzwe wumva uzafata kuri noheli cyangwa kuri bonane nyine nk'akanyama umuntu aragafata gutyo nyine ikintu umuntu atari aherutse nitwa sagihobe celestine aha ni mu nyiginya mu murenge wa munyiginya Eh, ndabona mwejeje imyaka bimeze bite mwebwe byari byiza ariko nta kibazo Mm.
nta kibazo dufite yewe ntawe nakwifuriza ikibi uwo ari we wese kugeza ubu ngubu ndamwifuriza amahoro uretse iki cyorezo cyadu- kirimo kidukanga impande n'impande ntabwo nta kindi kibazo dufite usibye icyorezo imyaka ireze nta kindi kibazo mwebwe mufite nabyo ni ugutoragura ntabwo yizi nk'uko yakeze Mm.
abana banjye abana banjye se ko bari mu ngo zabo ariko nabo ndabifuriza umwaka mwiza ngo Mhm.
bawusoze neza Mm.
nta kibazo ubu ngubu si wavuga se ko tuwupanga gute turategereje yuko nyine usoza tugatangira ubundi bushyashya Mm.
hari ibida- hari ibidasanzwe murimo gupanga se mukavuga muti ubundi ni ukubara ubukeye bukeye n'ubundi amahoro ukabona ari mu- uri muzima umutekano ari hose wumva nta kibazo nta kibazo uyu mwaka se ikidasanzwe kirahari nk'ubu ngubu hari hadutse izo- iyo ndwara nicyo cyikango cyonyine gituma abantu ba- bahungabana muri rusange ngewe nitwa nsengimana jacques abantu nifuriza noheli nziza n'umwaka mushya ni ni umuryango wanjye
wowe hari uko wawupanze by'umwihariko iwawe mu rugo nta kidasanzwe kuko twebwe turi abahinzi n'ubundi turategura ubuhinzi bwacu turunda ifumbire duteganya ko n'ubundi umwaka mushya nuza tukiri bazima tuzahinga wenda kijyambere nk'uko tubiteganya iminsi mikuru se tubonye ibyo turya twariye twanyweye ubundi ikindi tuba du- tuba tugamije n'iki mu- umuturage aba ateze ngo ubu waruta iki icyo utazageraho icyangombwa ni umutekano n'amahoro
umwaka twebwe ndabona turimo kuwugendanamo neza twirinda iyi kovide amazina nitwa kabera bosiko mu ngengo y'imari ubundi ubu twatangiye kuyitegura ubu sizo yenda usibye ko bitarimo kugenda neza twari twahinze ibigori nubwo oh, ndabona biri aho ubwo turimo gutegura iriya sizo ya kabiri yo guhinga nyine muri kijyambere nk'uko dutuwe tubikora uyu munsi mukuru nteganya ni uwo kwishimana n'abo mu rugo n'abana no ku- mu muryango wanjye ni uwo kwishimana nabo Mm, nyine izuba ryacishijemo ritwicira imyaka ariko turimo gutoragura ni ugutoragura ariko ntabwo tuzaviramo aho ndifuriza umwaka mushya umukobwa wanjye uri i kigali wita niyo nsaba arise nifuriza n'umuhungu wanjye niyo nzima jamari na shangazi w'imushigahengeri bita mukanyangezi n'umuhungu we nta mpaka pascal uraho neza iwanyu ni he wowe murenge wa gishari twahuye n'izuba ntibakubeshye ngo bavuge ngo warejeje reba ibishyimbo ukuntu byumye byumanye ururabo nubwo twihagararaho tugatinya kuvuga ariko dufite ikibazo cy'inzara nawe reba ibyo bishyimbo ukuntu bimeze ese tuzasarura n'ahandi ni uko n'ahandi ni uko ku buryo mwumva ko iminsi mikuru idashobora kugenda neza kuri njyewe ntabwo izagenda neza njyewe ntuye mu murenge wa gishari mu kagari ka ruhimbi no kuramuka ni mana mfasha n'ubagiwe n'akarere baranyubakira ariko n'ubu ngubu uretse kwihagararaho nkifata ni ukuri kw'imana singiye kwirarira ntako ndiho iyo mbonye agasabune k'ijana ndavuga ngo amena nabona icyo ndariye namena ubwo iyo byanze kandi ndafunga nkatusa ku buryo noheli nta kiguzi Nta- ntacyo ndakabura imfura yanjye noheli yanjye ubwo ni uko none handiho cyangwa amasaha ndiho mba ndimo guhiga ndeba ko hari umuntu wa- wamfunguriye n'uyu mwenda nambaye nta bantu bawuma agasabune nakabona nkambara nkagenda ruzungu ariko tugahesha kagame wacu icyubahiro yampaye inzara akabaho yo kabyara yo kagira amahoro rero icyo mushimira nanjye kuba yarampaye inzu nkarambika umusaya nkaryama nkasinzira nanjye nzamuhisha icyubahiro
Umukiza wacu yavutse. Dore umukiza wacu Yesu Kristo yavutse. Mazi y'amahanga yava agera hose muri iremwa. Uyu mwana yatuvukiye.
izo zari zimwe mu ntashyo za noheli zakiriwe n'abanyamakuru banyu tuzakomeza kubatumikira kuri radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho ikiganiro cyacu tugisoreje twibanza ahanini ku ntashyo zanyu zifuriza abavandimwe n'inshuti noheli nziza n'umwaka muhire wa bibiri makumyabiri na kabiri reka rero nshimire abanyamakuru bagenzi banjye bakiriye izo ntashyo abamfashije kuzegeranya no kuzibagezaho mboneraho n'umwanya wo kwifuriza noheli nziza abanyamakuru bose dukorana baba abari hano mu biro by'ijwi rya amerika i washington dc n'abakorera mu bindi bihugu bitandukanye mu rwanda mu burundi muri tanzania muri repubulika ya demokarasi ya kongo muri uganda muri kenya no mu bwongereza noheli nziza kandi kuri mwe mwese abatumirwa bacu mwagize uruhare mu biganiro bitandukanye abakunzi b'ijwi rya amerika aho muri hose nongeye kubashimira kuba mwemeye ko tuzindukana amajwi mwumvise muri kiganiro yashyizwe hamwe na diodone cyubahiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi noheli nziza